Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni Fideni yo ngabo abaramutsa mugenzi wacu Aloyes Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino kw'isi.
Maramutse Fideli niyo ngabo turayahera mu yavugwa muri Kenya abanyakenya bakuwe mu matongo yabo n'abazungu b'abongereza mu gihe c'ubukoroni baritwariye ubwongereza muri sentare ya buraya y'agateka kazina muntu ababuranira abo banyagihugu bo mu ntara ya Rift Valley bavuga ko leta y'ubwongereza yaciye kubiri n'amategeko ya buraya ku gateka ka muntu yateye ko umukono Joel Kimu Kimutayi Bosek aburanira abo banyagihugu yavuze ko atayandi mayira bofata atari ukwitura sentare ya buraya kugira kahise kandikwe ukundi gusha abanyagihugu banyazwe amatongo muri Kenya barenga ibihumbi ijana basaba ubwongereza kubasaba imbabazi kubashumbusha no kurondera aho bimurira abo bazungu babanyaze amatongo yabo amera bakayarimamwo igitegwa c'icayi ababuranira abo banyagihugu bavuze ko batanze ibirego muri sentare ya buraya nayo ikazoca ifata amezi canke bishobora no gutwara imyaka kugira iyo sentare ifate ingingo muri afurika kandi n'amatora muri angola aho kuri uyu wa gatatu amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka ahava aba n'amatora yitezwe ko ashobora kugira ibyo ahinduye muri angola imaze imyaka hafi mirongo ine n'indwi mu ntwaro y'umugambwe umwe umugambwe mpera uri ku butegetsi kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu waratakaje urwaruka rwahora rurimwo ruja kwiyunga n'uwundi mugambwe unita abanyapolitike bahiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu biyamamaje bashira imbere ibibazo by'ubutunzi ariko indorerezi z'ayo matora zifite amakenga ko ashobora kutizegwa kuko ashobora kuba nk'ubusuma perezida ari ku butegetsi muri angola yuwao lorenzo wo mu mugambwe mpera ahanganye n'uwo batavuga rumwe adalberto costa junior wo mu mugambwe unita iyo migambwe uko ari ibiri yaremeye ko izogwanya ibiturire ikagwa ikanagwiza ubuzi kandi igakura abanyagihugu mu bukene abahinga babona ko ayo abanyepolitike babiri bashobora guhabwa bashobora guhakwa kunganya amajwi kuko urwaruka rutari ruke rwimukiye mu mugambwe inyita ivyo birateye kandi ubwoba umugambwe empera uri ku butegetsi muri afurika kandi mu karere k'ihembe rya afurika ibisata by'ishyirahamwe mpuzamakungu oni biragabisha ko inzara iriko yinjira mu gice cy'amafa mu bihugu byo mu ihembe rya afurika cyane cyane muri somaliya ni nyuma y'imyaka ine ikwirikirana icyo gihugu kiri mu ruzuba n'ubugaragwa byatumye abanyagihugu batarima ngo bigaburire igisata cya oni cita ku bifungurwa pamu kivuga ko abanyagihugu barenga imiliyoni mirongo ibiri na zibiri bo muri etiyopiya kenya na somaliya bahanzwe n'inzara pamu ivuga ko iyo nzara hamwe n'amamiliyoni y'ibitungwa byabo byapfuye byatumye abanyagihugu barenga imiliyoni indwi bata ingo zabo bagahunga bakajya kurondera ibifungurwa ahandi amazi ndetse n'ubwatsi bw'ibitungwa byabo pamu igabisha ko ibyo bitigiri bishobora kwiyongera mu gihe ata bimenyetso by'imvura biriko biragaragara muri ako karere igisata cyawe nicita ku bibondo unicef kivuga ko abana bangana imiliyoni icumi bafise imyaka iri munsi y'itanu bo muri ako karere ko mu ihembe rya afurika bataronka ibifungurwa bikwiye yongera koko abashika hafi umuriyoni umwe n'ibice umunani bashobora no kuzohasiga ubuzima hanze y'umugabane wa afurika hano muri leta z'ubumwe za amerika amerika igiye gutangaza imiliyaridi hafi zitatu z'amadolari y'imfashanyo nshasha ya gisirikare igenewe igihugu ca ikirere abategetsi muri amerika babitangaje ejo ku munsi wa kabiri ibiro vya perezida white house vyitezwe gutangaza iyo mfashanyo kuri uyu munsi wa gatatu aho Ukraine ihimbaza umunsi mukuru wo kwikukira ku gihugu cy'Uburusiya iyo mfashanyo izokoreshwa mu kuronsa Ukraine ibigwanisho kumenyereza abasirikare bayo hamwe n'ibindi bikorwa vya gisirikare ayo mafaranga azova mu kigega c'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu gihe ayandi yahora asohorwa ku itegeko rya perezida ku munsi wa gatanu ubushikiranganje bwo kwivuna abansi aha muri amerika bwaratangaje iyindi mfashanyo y'ibigwanisho kuri Ukraine bifise agaciro k'imiliyoni amajana indwi na mirongo irindwi na zitanu tugarutse ku mugabane wa afurika muri mozambique intagondwa z'abayisilamu zarakoze ibitero bishasha mu buraruko bw'icyo gihugu ibyo bitero byabereye mu ntara ya cabo delgado byongereje igitigiri cy'abavuye mu ngo zabo ku rugero rw'abantu ibihumbi mirongo umunani byongera bigeramira icivugo cya leta ko yatsinze umugumuko w'intagondwa z'abayisilamu mu buraruko bw'icyo gihugu ibitero bishasha bakoze byatanguye mu kwezi kwa gatandatu byakurikiye ikiringo cyaranzwe n'umutekano ugereranye igihe umutegetsi mukuru w'igipolisi cy'icyo gihugu yari yatangaje ko urugamba rwo kurwanya iterabwoba rusa n'urwarangiye ariko ibintu siko bimeze mu gihe abagwanyi b'intagondwa z'abayisilamu bongereje ibitero byabo mu bice by'amaja mu bumanuko bw'icyo gihugu
abakozi ya royisi bigira imana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ihamagarira leta ya Tanzania kugabanya ibihano ku mpunzi z'abarundi zifungiwe mu busho butandukanye mu ntara ya Kigoma ni mu gihe impunzi zagiriza abapolisi ko bazikorera mabi bakanazinyuruza kurikiranire neza abo bantu muduhumurize mutugire iyo baroye nka saa munani y'ijoro igitero cy'abapolisi bambaye impuzu z'igipolisi n'imodoka y'igipolisi bagaca baza batwuguruza mu ijoro abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu makambi muri Tanzania mu Rwanda leta yashizeho ibiciro by'amata bitegerezwa kubahirizwa guhera ejo kuwa kabiri izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika tuyahere mu rwanda aho leta yashizeho ibiciro vy'amata bitegerezwa kubahirizwa guhera ejo kuwa kabiri ivyo biciro bije inyuma yaho muri ibi bihe abanyagihugu baba abo mu bisagara mbere no mu gihugu hagati bagaragaje ko bahangayikishijwe n'iduga ry'ibiciro vy'amata idonido kuri iyi nkuru na Sumta Kaboyi.
Mu gitondo cyo kuri wa kabiri nibwo minisiteri ishinzwe ubucuruzi yasohoye itangazo rigaragaza ibiciro by'amata bishya ibi biciro bigaragaza ko umworozi ugemuye amata ku ikusanyirizo azajya yishyurwa amafaranga magana atatu kuri litiro ni mu gihe mbere yahabwaga amafaranga magana abiri na makumyabiri n'umunani kuri litiro iri tangazo rivuga ko abazajya bagemura amata ku nganda zisanzwe zitunganya ibiva mu mata ko bo bazajya bishyurwa amafaranga magana atatu mirongo ine n'abiri kuri litiro gusa minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ntiyigeze igena igiciro inganda zicuruza amata zizajya ziyagurishirizaho leta isohoye ibiciro bishya by'amata nyuma y'igihe abaturage bagaragaza ko bahangayikishijwe n'ibura ryayo ndetse n'ubuke bwayo abaganira n'ijwi rya amerika nabo mu murenge wa gahengeri mu karere ka rwamagana n'intara y'iburasirazuba nyine bavuga ngo amata yarahenze litiro twayitangiriye kuri abiri n'itanu igeze kuri magana amata yabaye makeya twakamaga litiro nka mirongo icyenda none ubu tugeze kuri mirongo itandatu amata narayabuze ntabwo nshobora gukorera amafaranga yagura amata ninjiza amafaranga ageze byibuze nko mu gihumbi naba nabonye menshi akaba bibiri kandi amata urumva litiro ni magana ane mfite umuryango w'abantu bane kubona ibyo kubagaburira no kugira ngo babone amata nta byankunda kwinywera amazi none se ubwo wajya kugura amata ya magana ane kandi ufite n'umwana ufite n'umwana mu rugo uyakeneye urumva byashoboka ibyo aba baguzi b'amata bavuga ntabwo biri kure n'iby'aborozi bagaragaje ku mpamvu zatumye amata agabanuka muri iki gihe ababororera mu murenge wa gahengeri ni mu karere ka rwamagana rega ibintu inka zirya barabigura ubwatsi byarabuze byose sanse yaroreza iyo imodoka zizana ibyo zirya ikintu cyatumye amata yenda se ni ubworozi buke buhari ubu ko abatunzi ubu bahari ni bo bake kubera ikibazo cy'ugure inzuri zabaye nkeya abaturage nabo bakabura ahantu baragira uwiyemeje kuba ayifite akaba ari umwe muri make natwe tuzoroye twirirwa twiruka dore abana ni ukubyukira mu kinani biruka basanga banahinga bakakugurukana nyine ugataha rimwe ntabwo ujyanye ibi biciro by'amata byazamutse iyo bigeze ku yatunganyirijwe mu nganda byo byikuba kabiri kuri ubu agapaki k'amata gapima igice cya litiro gatunganyirizwa mu nganda mbere kaguraga amafaranga magana atanu ubu kageze kuri magana arindwi hamwe n'amwe ahandi magana inani inzego zishinzwe ubworozi zigasobanura ko iki kibazo giterwa ahanini n'uko ubwatsi buba buke mu gihe cy'impeshyi ariko zikongeraho ko hari gushaka igisubizo kirambye muri iki kibazo umuyobozi w'ishami rishinzwe kongerera agaciro ibikomoka ku matungo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima n'ubworozi rabu niyo nzima eugene yabibwira dijwi rya amerika mu ngamba rero dufite zo kongera ubwatsi hari nkunganire yashyizweho ku mbuto z'ubwatsi twongereye ubuso buhingwaho ubwatsi guhugura n'aborozi ku buryo bugezweho bwo kubika ubwo bwatsi hariho n'ingamba zo guha amazi amazi aborozi nabonye minikome ifatanyije na minagiri bashyizeho ibiciro ntarengwa ibyo byo ntibituma ahubwo noneho amata abura kurushaho ibyo bishingiye ku mpinduka zagiye zibaho cyane cyane muri iki gihe turimo aho ibiciro by'ibintu byinshi byagiye bizamuka harimo n'ibikenerwa nyine n'aborozi kugira ngo bakore umwuga wabo w'ubworozi ibyo rero bikabafasha kugira ngo ibigenda ku bworozi byibuze abashe kubigaruza niyo nzima umuyobozi w'ishami rishinzwe kongerera agaciro ibikomoka ku matungo mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi yongeraho ko hateganijwe uburyo bwo gukemura iki kibazo mu buryo burambye aho leta ikomeje gufasha aborozi mu bice binyuranye by'igihugu kuzamura umusaruro binyuze mu kubagezaho ibikorwa remezo badasanzwe bafite yasobanuye ko hariho na gahunda yo guteza imbere ubworozi mu bindi bindi byanya nk'icyanya cya gishwati akavuga ko rero bagiye gushaka uburyo amata ava muri gishwati azajya agezwa muri kigali yavuze ko aho bororera mu nzu muri gishwati harimo gukorwa imihanda kugira ngo hakurweho imbogamizi y'uko umukamo utabashaka kugera ku makusanyirizo no mu nganda uko bikwiye asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali tukiri mu rwanda uwahoze ari umugwizatunga akomeye havuga imana sayid yabaye ikirangiranwa ku izina rya haji wo mu karere ka Nyanza aranebagura bikomeye inyifato y'urunani rw'abikorera ku giti cyabo mu Rwanda avuga ko abikorera ku giti cyabo batanga intererano muri urwo runani ariko bahura n'ibibazo rukabatererana ni nyuma yaho amatungo yiwe akubise ucyamunara agasigara munsi ya zero Eric bagira ubusa araduha ibindi kuri inkuru izina kwa haji ukirivuga benshi bahita bumva ku muhanda wa kaburimbo mu karere ka Nyanza hafi yo ku bigega mu majyepfo y'u Rwanda hamamaye kubera ibicuruzwa byinshi byiganjemo ibikomoka ku mata byose ni ukubera umugabo Haji Saidi havuga imana ubu kuri we no ku bandi kwa Haji hahindutse amateka mbona ari amateka nyine ari ahantu nabaye ari ahantu nakoreye ari ahantu nahahiye ni nk'uko navuga ngo ngezaho nabaye nkiri umwana mba numva ari ibintu by'amateka nta kindi ibintu byarangiye biba byarangiye ugomba kwihangana intandaro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hagiye yatsa inguzanyo muri imwe mu mabanki yo mu rwanda aho yacururizaga hatangamo ingwate yari yatse miliyoni ijana na mirongo itandatu n'eshanu z'amafaranga akeneye kwagura ibikorwa bye akubaka uruganda rw'amata urwo ni rwo rwamubereye nyirabayazana ntirwuzura bituma imitungo yabarizwaga muri miliyoni zisaga magana atanu nk'uko abyivugira bayiteza mu cyamunara mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika havuga imana asobanura ko nk'umunyamuryango mu rugaga rw'abikorera byamushegeshe kuba rudakurikirana ngo rumenye ibibazo byugarije abanyamuryango barwo biteye agahinda kuko ntabwo nabura kubivuga bakwiye kwisubiraho bagahinduka kuko hatabayemo guterana ingabo mu bitugu ngo bafatane mu mugongo n'undi wundi utari gewe ashobora kuzagira ikibazo nawe agatakara n'undi agatakara n'undi agatakara kandi wenda ntawe bitabaho ntabwo ari ukuvuga ngo wenda tubakeneye bya mirenge ku ntenyo nubwo batagira n'icyo bampa ariko bakavuga bati komera nta n'umwe ujya umvugisha muri make ntawe ndawe n'umvugisha ati komera kuri bwana havuga imana asanga urugaga rw'abikorera mu rwanda hari icyo rwagombye gukosora biciye mu buyobozi bwarwo piyese bunayisaba ko ikwiye kumenya icyo ishinzwe ikareba abiyobora ubuzima babayemo urumva psf ifite n'ubuyobozi kandi ni ubuyobozi buhagarariye abanyamuryango ntabwo wakwibaza ngo umunyamuryango agize ikibazo nk'umuyobozi ntanavuga ati ikibazo umunyamuryango yagize ni ikihe ngo anagikurikirane yagombye no kugikoramo raporo aba ari umuyobozi ko kuvuga ati magari abantu akavuga ati mu bantu nyobora harimo uwarwaye harimo uwapfuye harimo uwapfushije harimo uwahombye harimo uwagize ibibazo ibi n'ibi harimo uwabuze ubuvugizi harimo iki no niba wenda n'abandi babibakorera simbizi ariko ku giti cyanjye nabonye psf nta kintu yigeze inkorera cyangwa ngo nyiteho uko mbibona mbona psf isa nkaho itabaho aganira n'ijwi rya amerika bwana robert bapfakurera ukuriye urugaga rw'abikorera mu rwanda yavuze ko inshingano z'urugaga ari ugufasha abantu kugira ngo badahomba rukabubakira ubushobozi rukabafasha kubona amafaranga abadashobora kuyabona rukabakorera ubuvugizi bwana bapfakurera yavuze ko mu kigega cyabo hatabamo amafaranga ahagije ku buryo bajya bafasha uwahombye wese ko niyo babikora byaba ari ubushobozi buke butangana n'ubwo uwahombye aba yari afite yavuze ko bakorera ubuvugizi abafitanye ibibazo na za banki ku bireba hagi bapfakurera yavuze ko atigeze agana urugaga kandi ko igihe yarugana biteguye kumufasha ntabwo aratwegera ngo tuganire iyo umuntu aje akatwegera turamufasha kumugira inama dukora igishoboka cyose ari ukumugira inama ari no kuvugana n'iyo banka na cyane cyane mbere y'uko bamuteza turabafasha cyane mu bitekerezo tuba dufite n'abantu bari egisipati konsatansi badufasha kumva ibintu neza no kuba bagira abantu inama iyo byarangiye gutora cyamunara biba ntagarura kuko banki iba yabitwaye icyo twongera gukora inyuma ni ukongera kumwubaka tumugira inama hari n'ibyo dukora bindi dushobora kumuhuza n'abandi bakaba bafatanya aho ukeneye amafaranga atari menshi nk'ayandi yari afite abagannye rero mwamugira izo nama twazimugira imitungo ye hagiye yatejwe mu cyamunara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri avuga ko imitungo ye yatejwe mu cyamunara kuri miliyoni mirongo inani n'esheshatu nyamara igena agaciro ryari kuri miliyoni zisaga magana ane mirongo ine yabwijwe rya amerika ko banki kimubaraho miliyoni zisaga magana abiri yabwijwe rya amerika ko mu mitungo yagurishijwe banki yakubiyemo n'indi mitungo atari yadanzeho ingwate byose akomeza kubibonamo akarengane wamubaza niba yiteguye gutanga ikirego bundi bushya akavuga ko byaba bisa no guta umwanya kuko ntawabona yaregera nari nabiregeye yuko bateje amazu nabahaye bateza nayo ntabahaye ngeze mu rukiko bambwira yuko amazu ndi kuburana ngo nayubatse nyuma nyamara bambeshyira ko ntibaje no kuyasura nibura ngo barebe ko ni amazu ashaje nta n'uwo batumye nabonye nta n'uwigeze nibura atanga icyo kirego cy'uko nubatse nyuma ariko bambwiye yuko nabyubatse nyuma numva nta kintu nakongeraho se nasubira mu rukiko nkajya kubaza iki naregera nde uwo naregeye n'ubundi niwe nzongera kujya kuregera duteguriye inkuru hagiye yatubwiraga ko inzu abamo nayo yatejwe mu cyamunara ku buryo uwayiguze ashobora kumusohora umunota ku wundi ehagira ubusa ijwi rya amerika muhanga mu majyepfo y'u rwanda ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi hcr risaba leta ya tanzania kugabanya ibihano ku mpunzi z'abarundi zifungiwe mu mabohero atandukanye mu ntara ya kigoma james joven yakurikiranye iyi nkuru ni mu nama hagati y'abarongozi ba hcr abacamanza n'abanyamategeko ba sentare hafi izo hose zibarizwa mu ntara ya kigoma iyo nama yabereye ku mugwa mukuru w'intara ya kigoma kuri uyu wa kabiri iyo nama yari ifatiye kurabira hafi ibibazo bihambariye abafungwa bafungiwe muri gasho zibarizwa mu ntara ya kigoma abatanzania abimukira kugira badakurikiza amategeko hamwe n'impunzi mu bitigiri dukura haseri hafi impunzi z'abarundi majana abiri mirongo ine na batatu zifungiwe muri gaco zitandukanye mu ntara ya kigoma cyane cyane benshi bafungiwe muri komine kibondo igize inkambi ya nduta na kasuru icumbikiyemwo impunzi zo mu nkambi ya nyarugusu benshi mu bafunzwe bagirizwa amakosa atandukanye harimo gusohoka inkambi bitemewe n'amategeko ubugizi bwa nabi guhungabanya umutekano ubusuma n'indyane zo mu rugo uwaserukiye haseri muri iyo nama umutegarugori Gori Rehema Musami we yasanga leta ya Tanzania ikwiye kugabanya ibihano ku mpunzi zifungiwe mu gasho ni mu gihe no mu buhungiro bahabaye nk'abafungwa kubw'ibibazo ntangere.
Wakimbizi ni sehemu ya wanajamii walioko mkoa huu wa Kigoma na huduma ambazo impunzi ni zimwe mu miryango igize intara ya Kigoma nazo iyo zikoze mabi zirafungwa nk'abandi gusa hase yahamagariye leta ya Tanzania kugabanya ibihano turazi ko hari n'abanyuruzwa kandi bitemewe n'amategeko turazi neza ko n'impunzi zihonyanga amategeko ariko dusaba ko bakoroherezwa sababu na wenyewe wanatenda makosa na wenyewe wanajikuta wako magerezani pia, na ndio maana pia UNHCR tumeshiriki hapa kwa sababu tungetamani na wakimbizi nao wawe ni sehemu ya walengwa wa huduma hizi.
Waserukiye leta ya Tanzania muri iyo nama, Bwana Joseph Njohore yavuze ko iyo nama yari ifatiye kurabira hamwe ibibazo bihambariye abafungwa no kugabanya ibihano, harimwo bamwe bamwe gufungirwa hanze y'igereza. Gusa ku bijanye n'impunzi ku bwazo ntacho yabivuzeko.
Kwa upande wa mahakama na upande wa magereza tumeweza kukaa pamoja twari mu nama n'abanyamategeko ba sentare abacamanza haseri na polisi igihe cyo gucungera abafungwa muri gereza turi ko turarabira hafi ibibazo bitandukanye bihangayisha igihe bafungwa mu ntara ya kigoma byinshi biboneka ko biriko birakemuka hilo tumeweza kulijadili kwa pamoja na kufikia mwafaka.
zimwe mu mpunzi z'abarundi mu nkambi ya nduta zivuga ko benshi mu bafunzwe banyuruzwa mu ijoro bagirizwa ubugizi bwa nabi hama imiryango yabo ntimenye iyo bafungiwe mu gihe polisi igenewe gutwara abantu yagirizwa ku mugaragaro aha ni mu nama zitandukanye z'amazabereye mu nkambi ya nduta abajejwe umutekano ni igipolisi kandi turabemera tukumva umuntu kanaka bamutwaye kubaza bakavuga bati ntituzi igiro ry'uwo muntu turasabye nk'impunzi mudukundire amashyirahamwe mwaratwakiriye twarabishimye dukurikiranire neza abo bantu muduhumurize mutugire iyo baroye nka saa munani y'ijoro igitero cy'abapolisi bambaye impuzu z'igipolisi n'imo- n'imodoka y'igipolisi bagaca baza batwuguruza mu ijoro nawe nawe maze iminsi ngwaye ariko umupolisi umwe yaratubwiye ati gare yabatwaye yaciye ngaha timaze guca ngaha tibagiye kubazwa nta n'umunsi n'umwe yarigera batubwira yuko abo bantu babaho ariko nk'uko uri aba abantu baheruka kuzimira kwereye kandi abatetsi bariho bajejwe kuraba abantu mu ikambi ariko mpaka n'uno munsi bakaba bataratubwira kweje nk'aho mba hatwa abantu batatu mpaka n'uno munsi abo bantu turamenya irengero ryabo mu bitigi dukura mu biro by'igipolisi mu ntara ya kigoma hafi impunzi z'abarundi mirongo umunani na batanu bo mu nkambi za nduta na nyarugusu barafungwa buri uko umwaka utashe bagirizwa amakosa atandukanye harimo ubusuma ubugizi bwa nabi injyane zo mu rugo no guhungabanya umutekano kuva mu ntara ya kigoma iri mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika muri repubulika ya demokarasi ya kongo abasirikare bakorera mu mazi bategekanije ejo kuwa kabiri guturira amato y'abarovyi b'abaganda na bagenzi babo b'abanyekongo babafasha gucungera ku mupaka wa kongo na uganda mu kiyaga edward aho ni mu kigwati ca vicumbi muri rucuru hafi y'ibirometero ijana na mirongo itanu uvuye igoma ariya sankara araduha inkuru y'imvaho amato agera kuri cumi n'atanu niyo yatwitswe kuri uyu wa kabiri n'abasirikare ba kongo bakora mu kiyaga edward hagati ya parike ya virunga kitanga umupaka n'igihugu cya uganda ibyo byari intangiriro ya operasiyo yo kurwanya uburobyi butemewe n'amategeko no gucengera ku barobyi baturuka muri iki gihugu ni ubuhe butumwa aba basirikare bashakaga gutanga letina koloneli john cyalondawa arasubiza Ni mitumbo ambayo ni amato atemewe kuroba muri iki kiyaga ntabwo ari amato gusa harimo n'ibindi bikoresho aba bacengezi bakoresha mu buryo butemewe n'amategeko yacu ya kongo abazongera kwibesha bagasubira muri ibi bikorwa tuzabahana nk'uko amategeko abisaba kandi tuzakomeza gutwika ibyo bikoresho tubereke ko kugura no gukoresha ibi bintu atari byiza vifaa modeli kama hiyo.
iki kiyaga gitunze abaturage bagera ku bihumbi makumyabiri na bitandatu cyane cyane abatuye mu mudugudu wa vicumbi mu karere ka rucuru kimaze imyaka myinshi kicengerwa n'abarobyi badahawe uburenganzira no kwiyongera ku mitwe z'inyeshyamba za mayimayi bangiriza ibidukikije bikaba binatera n'imidugararo abashinzwe ibidukikije muri aka gace bashyigikiye iki gikorwa nk'uko josue mukura umwe mu bahagarariye abarobyi mu ishyirahamwe fekopeyiri yabibwiye ijwi ry'amerika ibintu nibikomeza uku nguku twizeye yuko tuzongera ku mubare w'isamake muri iki kiyaga cyacu ebar kuko baramutse batwitse nanone no gufunga aba barobyi bihebye tuzaba turinda aho amagi y'isamake aba kandi tukizera yuko mu mezi abiri cyangwa atatu umubare ukaba uziyongera cyane Samaki zitaongezeka sana.
igice kinini cy'ikiyaga edward kiri muri repubulika ya demokarasi ya kongo gifashe ibice mirongo irindwi ku ijana ahasigaye akaba ari igice kijya mu gihugu cya uganda inkuru twabwiwe n'ababimenyereye ivuga ko isamake zimaze kwiyongera kuko abagande barinda neza ibidukikije ikaba ariyo inzozi abategetsi ba kongo nabo bafite ali asanka darius ijwi ry'amerika igoma
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza hashize imyaka ijana na mirongo itanu n'ine abirabura bahoze ari abacakara muri leta zunze ubumwe za amerika babonye ubwenegihugu ikivunge ikaze mu kiganiro amerikana mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'umunani ivugurura rya cumi na kane ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ryaremejwe burundu rikemura cyane cyane ibibazo bikomeye by'ubwenegihugu byari mu gihugu icyo gihe mu gika cya mbere riravuga ngo abantu bose bavukiye kandi baba muri leta zunze ubumwe za amerika ni abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika na leta ziyigize batuyemo uretse ibyo iri vugurura ryimakaza kandi n'ihame ryo kurengerwa n'itegeko kimwe kuri buri muturage wese rivuga ko nta leta n'imwe mu zigize leta zunze ubumwe za amerika izashyiraho itegeko rikumira uburenganzira bw'abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika nta leta n'imwe ishobora kubambura ubuzima ukwidegembya cyangwa umutungo bitanyuze mu nzira iboneye y'amategeko nta leta n'imwe kandi ifite ububasha bwo kwima buri muturage kurengerwa n'amategeko kimwe kuri bose mbere y'uko iri vugurura rya cumi na kane ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ryemezwa ubucakara bw'abirabura bwari bwaraciwe bwa mbere na mbere n'iteka rya perezida abraham lincoln ryatangiye gukurikizwa mu kwa mbere igihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatatu ariko ntiryari rihagije niyo mpamvu itegeko nshinga ryarishimangiye mu ivugururwa ryaryo rya cumi na gatatu ryo mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na kane ryaciye rero ubucakara burundu ubuziraherezo nyamara rero nubwo abirabura bari babonye ubwigenge nta bwenegihugu bari bafite byafashe rero imyaka ine yakurikiyeho kugira ngo nabwo babubone ijwi ry'amerika mu gihe ubucakara bwacikaga burundu abazungu barimo n'abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika ubwabo bari bafite ihurizo riremereye ntibiyumvishe ukuntu bashobora kubana n'abirabura mu gihugu kubohereza mu mahanga se hehe se mu rwego rwo gushaka ibisubizo by'ibi bibazo amezi atatu mbere y'uko aca iteka rikuraho ubucakara perezida lincoln yakoze ikintu kitari cyarigeze kibaho na rimwe mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika yakira ku itariki ya cumi na kane y'ukwa munani igihumbi magana umunani mirongo itandatu na kabiri muri maison blanche abari bahagarariye abirabura bavaga mu bucakara bose bari abapasitoro b'amatorero atandukanye nibo birabura bazwi neza mu mateka bakandagiye mu ngoro y'umukuru w'igihugu bwa mbere na mbere ariko si ku bundi bugwaneza yabakiriye yashakaga gusa kubagezaho igitekerezo cyo kohereza abirabura bagendaga bava mu bucakara mu mahanga guturayo burundu no gushingayo za koloni mu bihugu yababwiye harimo icyaje kuba liberiya muri afurika hayiti mu birwa bya karayib na panama muri amerika y'epfo liberiya niyo yaje gutoranywa yari isanzwe imaze imyaka nka mirongo itanu yakira bamwe mu birabura bo muri leta zunze ubumwe za amerika bagendaga bava mu bucakara koko rero kuva mu gihumbi magana umunani na cumi na gatandatu umuryango udaharanira inyungu witwaga american colonization society wari waratangiye kubashakira koloni ku nkengero z'inyanja ya atlantika muri afurika y'uburengerazuba ukagenda buhoro buhoro ugura ubutaka n'ingoma zaho z'icyo gihe ukabajyanayo izo koloni nizo zaje gukora igihugu kimwe cyitwa liberiya tuzi muri iki gihe ariko abirabura benshi cyane banze kujyayo amerika niyo bari bazi yonyine bumva ko ari cyo gihugu cyabo nibo rero itegeko nshinga ryahaye burundu kandi ikivunge ubwenegihugu bwa leta zunze ubumwe za amerika mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'umunani nshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi nta gihumurije mbashimiye ko mwagikurikiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacyo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira radiyo ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru kugira ibihe byiza